murumva ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirakomeza kubagezaho ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda ndabasuhuje mwese aho muri mwaramukanye imana kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ninjye uyoboye ibiganiro by'uyu mwanya hagiye nsanzwe nkora ibintu by'ubufundi ubu ko twashobora kuba turonka ubuzi mu burundi ubu si cyane kubera ubu uye nk'abahora basanzwe babubatsi ntibacubaka neza nk'uko byahora uyu ni umwe mu bantu bari basanzwe babona amaramuko yabo ku mupaka w'u rwanda n'uburundi ku kanyaru aravuga ku bijyanye n'imibereho yabo isa nk'aho yarindimutse iyi nkuru ku mihahirane yagabanutse hagati y'u rwanda n'uburundi kimwe n'indi nkuru ku bijyanye no kutavuga rumwe ku bwiyongere bw'ubukungu bw'u rwanda turazigarukaho mu kanya gato mu biganiro byacu mwese ndabararitse nawe kandi aho uri utangiye kutwumva kuri radiyo yawe guma hafi ukurikira ijwi ry'amerika mbere y'izi nkuru zose ariko nagira ngo mbanze nsabe mugenzi wacu aloyizi bigirimana tugezeho amakuru y'ijwi ry'amerika muri uyu mwanya aloyizi bwakeye bwakeye Etienne ndaramukije n'abarundi bariko baradukurikirana abantu mirongo itatu na babiri nibo basize ubuzima mu isanganya ry'indege ryabaye ryo ku munsi wa gatatu muri sudani y'amajyepfo indege ya sudani y'epfo yakorotse imaze umwanya muto ihagurutse ivuye ku kibuga cy'indege cya juba abategetsi ba sudani y'epfo bamenyesha ko harokotse umwana mutoyi gusa muri iyo ndege iyo ndege yo mu bwoko bwa antonove yo burusiya itwara imizigo yakorotse iki ku metero amajana umunani itarafata ikirere ikaba yaguye ahantu hari ibiti hafi y'uruzi rwa White Nile nta matohoza araba kugira bamenye nimba abafuye bose arabari muri iyo ndege canke nimba harimwo n'abo yahitanye bari ku butaka igihe yakoroka amakuru masha avuga ko iyo ndege yari igiye ipaloci ahaba ibitoro muri leta ya Upper Nile aho ni muri sudani y'amajyepfo iyindi nkuru y'isanganya y'indege amakuru atangwa n'abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika amenyesha ko ya ndege y'uburusiya iheruka kugira isanganya muri misiri yoba yatezwemwo ikibombe umwe muri abo bategetsi yamenyesheje itororokanirizo ry'amakuru associated press ejo kuwa gatatu ko umuhari w'iterabwoba wa leta ya islamiste woba ari uri inyuma yavyo abahinga bariko baratohoza ko hoba hari isano bifitaniye n'ibikorwa vy'iterabwoba amaraporo y'abaganga amaze gusohoka amenyesha ko mu mibiri y'ibiziga bimwe bimwe basanzemwo utumanyu tw'amabombe abahinga kandi baratoye twa dusandugu tubiri twirabura tubika amajwi bakaba bariko baratohoza umuhari w'iterabwoba wa leta ya islamiste wariyemereye ko ari we watumye iryo sanganya ari kumenyesha ko uzotanga ivyemeza n'ivyaba ngombwa perezida abdel fatah el sisi wa misiri yari yamirije kure uko kwigamba k'umuhari wa leta ya islamiste aho yavuze ko bariko bakora icitwa propaganda no kugomba guhungabanya umutekano n'amahoro w'abanyamisiri mwomenya ko iyo ndege yakorotse mu ndwi irangiye yarimwo abantu bashika amajana na mirongo ibiri na bane bose bakaba barapfuye kandi nka bose bari abarusiya mu buganda umugwi ujeje gutunganya amatora muri ico gihugu c'ubuganda umenyesha ko uno musi wa kane uhava ukoranya abakandida bashika umunani batanzwe n'imigambwe yabo guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo mu mwaka uza intumbero y'uwo mubonano ngo ni ukubategura kugira bakinga imishamirano ishobora kwaduka hagati y'imigambwe mu gihe cy'imyiyamamazo cyane cyane mu gihe byoshika imigambwe igahurira mu kibanza kimwe no mu mwanya umwe mu gihe bariko bariyamamaza uwo mugwi ujejwe gutunganya amatora mu buganda umenyesha kandi ko bamwe mu bakandida umunani bakwije ibisabwa harimwo perezida yoweri museveni wo mu mugambwe national resistance movement atwara ubuganda iki gihe Patrick Amama Mbabazi yigeze kuba umushikiranganje wa mbere hamwe na Dr Kiza Besizye wo mu mugambwe Forum for Democratic Change imyamamazo y'ayo matora itegekanijwe gutangura itariki icenda z'uku kwezi mu burusiya abategetsi bo hejuru mu bya diporomasi muri leta z'ubumwe za amerika bamenyesha ko ibitero mirongo umunani na bitanu gushika kuri mirongo icenda ku ijana uburusiya bwagavye muri siriya byatumberejwe ku barobere bagwanya leta atari kubagwanya kubagwanya leta ya islamiste ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa gatatu na anne paterson hamwe na victoria nuland bose bakora mu biro vya departema ya leta aha muri leta zunze ubumwe za amerika ku ruhande rw'ibiro vya pentagone bijejwe kwivuna umwansi aha muri amerika colonel steve warren abivugira yamenyesheje ko ibice cumi gusa vy'ibitero uburusiya bwagavye muri siriya arivyo vyari bitumbereye abagwanyi b'umuhari wa leta ya islamiste nk'uko rero abategetsi abo bategetsi bo mu biro vya departema ya leta babandanya bavuga bamenyesha ko uburusiya bukoresha imiliyoni z'amadolari y'abanyamerika ziva kuri zibiri zigashika kuri zine ku munsi muri ivyo bitero bagaba mu burusi muri siriya amahera rero ngo ashobora kubafasha no ku ayo mahera ngo bushobora kuyafashisha abanyagihugu babwo mu burusiya
turamushimiye mugenzi wacu aloyizi bigira imana utwijejeho amakuru amakuru y'umwanya tuyahere mu burundi abayobozi bakomeye b'igihugu barimo visi perezida wa mbere n'abaminisitiri batanu bakoranye inama ejo n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze muri komine muha mu murwa mukuru bujumbura umutekano niwo wari wabazinduye ikibanzweho cyane kwari ugusaba abayobozi b'inzego z'ibanze kwegera abo bayobora bagifite intwaro kugira ngo bazisubize bitarenze ejo bundi kuwa gatandatu mugenzi wacu evariste nzikobanyanka yakurikiranye iyo nama ugushina birarangiye uko niko gaston sidimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yabwiye abajeje intwaro yo hasi mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru wa komine muha turi mu gisagara ca bujumbura mu ijambo ryiwe yibukije ko leta yihanganiye cane abitwaje ibigwanisho twaramugobereye mbega iyo minsi kumutanga n'iyiki reka tugarukanamo n'umutekano byihuta ateka atije ndise barundi nukuri ndasubiye mu nkundire ndabahinda iminsi itanu yindi ubu rero mubonye umushikiranganji wo kwivuna abanza mukabona umushikiranganji w'umutekano mukabona umushikiranganji w'ubutungane mukabona umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu mukabona umushikiranganji wo gutuma abatora ku makuru bahagurutse n'ishyirajambo cy'umukuru w'igihugu ni uko la recreation est terminée murabyumva la recreation est terminée icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ntarya umunwa gaston sidimwo yabwiye abitavye iyo nama ngo ntihaze habe amaborogo n'iyo inzego z'umutekano zakoresha uburyo bwo kurondera ivyo bigwanisho neza ejo hakaba uwo tuzofata ico kigwanisho hakaba aho tuzokumva amasasu yazoze amaborogo abajejwe ubuhinga bw'igipolisi cyangwa igisirikare hari umugumuko cyangwa hari ingorane barabanza bakavuga ati hagarika abana mama hagarika byanse bagatera ikintu gishobora kubatera ubwoba mugabo mu nyuma umuti wa kansi bagira hano nitwokwama tuwuhera amaboko imugongo n'abo bantu kandi nabo nyine babimenye nta nguvu bafise zo guhangana na leta umushikiranganji ajejwe umutekano yari mu baherekeje icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu komiseri do polisi shefu alain guillaume bunyoni yasavye abari muri iyo nama kuburira abafise ibigwanisho ntihagire uwuzomera nka yona yagize n'icyo avuze ku banyamahanga yashikirije ko bita mu ngorane z'uburundi zitabaraba abanyamahanga baratuja ko ni ibihugu vya rutura bakatubwira ngo uburundi mu gahugu gatoyi igihugu gikenye ngo ca nyuma mu isi ngo gifise amadeni ngo ya nyuma tukumva ko dusuzuguritse gushika naho hageze igihe umengo batarimwe mu bintu vyacu ntidushobora gutera imbere umwaka urarangiye imfashanyo zabo barazihagaritse ariko abarundi turakora tugafungura abarundi turakora tugahembwa uwo mushikiranganji ajejwe umutekano ati uwushaka guhungabanya umutekano ntazonanira miliyoni icenda z'abarundi abenegihugu barabatoye baje kuto karitiye baratowe abamusanteri baratowe uzonanirwa natwe naho twonanirwa inzego z'umutekano usibye ko tutari bunanirwa dufise miliyoni ziringa icenda z'abenegihugu bene uburundi tubatera akamu gusa tuti ego mwe mwaradutoye mwaraduhaye amabanga mugabo rero turarushe kandi biragoye gira ico mukoze dakika ngapi hapa si wanaweza wakafika hapa ni ndio usigara utembee U- utembee kujana niyo siri kuri ndio usigara nuko ndabibabwira ntimuvyemere bamwe mu bari bitavye iyo nama batashimye kuduha amajwi kubera imvo z'umutekano wabo bavuga ko ibiganiro arivyo vyonyene vyotorera umuturama ingorane uburundi bwinjiyemwo izo ngendo mu makomine agize igisagara ca bujumbura icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yazitanguye kuri uyu wa kabiri mu makomine ya ntahangwa na mukaza aherekejwe n'abashikiranganji ba leta bajejwe umutekano ukwivu n'abansi intwaro yo hagati mu gihugu ubutungane no kumenyesha amakuru ni nyuma yaho kuri uyu wa mbere umukuru w'igihugu petero nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi yongeye iminsi itanu abatunze ibigwanisho batabifitiye uburenganzira kubisubiza atari aho bakazovyakwa ku nguvu i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika abanyarwanda n'abarundi bakorera ku mupaka w'akanyaru mu majyepfo y'u rwanda ni umupaka uhuza u rwanda n'uburundi bararira ayo kwarika baravuga ko ubuzima bwabo busa n'ubwahagaze kubera imigenderane y'abaturage ibihugu byombi icumbagira muri iki gihe umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yasuye uwo mupaka nyabagendwa areba uko ibintu bihagaze muri iyi minsi ibibazo bigaragara ku mipaka y'u rwanda n'uburundi byagize ingaruka no kubikorera utwabo byatutse kuva imyivumbagatanyo ishingiye kuri politiki yatangira mu burundi impunzi z'abarundi zitari nke zahungiye mu rwanda uburundi bwashinje u rwanda mu buryo bweruye gucumbikira abashaka guhungabanya umutekano mu burundi no gutoza bya gisirikare abahungiye mu rwanda ngo bazatere igihugu cyabo ni ibirego u rwanda rwifashe kugira icyo rubisubizaho magingo aya nubwo abarundi badahejwe kwinjira mu rwanda mu bikorwa byabo ku banyarwanda bo binjira mu burundi ni mbarwa abashinzwe binjira ku mupaka w'u rwanda w'akanyaruhuza ibihugu byombi nta mibare batanga igaragaza uko bihagaze ariko bemeza ko ari ikibazo tugera kuri uwo mupaka mu majyepfo y'u rwanda twasanze abari basanzwe bahabonera amaramuko barera yo kwarika baravuga ko kubera umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi byagabanyije urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu twahereye kuri ba rubanda rugufi bari batunzwe no kwikorera imizigo ku binyabiziga ibibazo bitaravuka bazwi nk'abakarani amakamyo yaragabanutse cyane kabeza kubera aka kavururu katurutse i burundi bigaragara yuko nyine imizigo bene gucuruza imizigo ni nk'aho bahagaritse kubera aka karuturuvayo kari i burundi ingaruka ni iz'ubukene tu kubera ko amafaranga twabonaga mbere ubu ntabwo tukiyabona nta gashomeri mbese nka bamwe nk'ubu ngubu nkatwe bamwe turimo turihingira ibishyimbo mu bintu byo ku mupaka ubu ntabwo tukibyitayeho washoboraga gukorera amafaranga angahe kuko nko ku kwezi nibura nashoboraga gukora nk'ibihumbi nka cumi na bitanu ariko ubu ngubu n'icyumweru kirashira na magana atanu umuntu abonye tuvuye ku bakarani twakomereje ku bakoraga akazi ko gufasha abatambuka ku kanyaru mu guhindura cyangwa kuvunja amafaranga ku mupaka uhuza u rwanda n'uburundi uyu yabikoraga mu buryo butemewe kubera kubura ubushobozi ariko bimutunze Nari narisanzwe ntunzwe n'uyu muhanda mu kuvunja ariko nkirwanaho ntari mu ishyirahamwe byamfashaga urabona ko mbana n'ubumuga sinsabirize nkitunga nkatunga n'umuryango wanjye agasoboneka kaboneka ariko ubu byabaye nabi nyine nta kikigenda kubera ko nta bantu benshi bajya i burundi ufite abana bangana mfite abana barindwi umuhanda wawugiyemo uko umuhanda nawugiyemo muri mirongo inani hano kuri kaburimbo iyi kaburimbo yashyizemo ni hano ku muhanda inani na rimwe nigaga mu wa gatatu ukora ako kazi cyane kumenya ko kw'ibyo bavunjayi twageze no kubakorera mu biro mu buryo buzwi na banki y'igihugu bene ku bw'umutekano we uyu yasabye ijwi rya amerika ko yahindurirwa amajwi kandi imyirondoro ye ikagirwa ibanga aravuga ko byibura akazi kabo kagabanutseho nka mirongo irindwi ku ijana ndi mu isakazi nta kigenda kubera nyine ibintu ubona biriho nta rujya n'uruza rw'abantu bakora bizinesi rugaragara hano ku mupaka nk'uko byari bisanzwe nk'ubu umuntu yajyaga ku kazi yenda akagira nk'amafaranga yahahishiriza umuryango ariko ubu ushobora kugenda nk'igihe wateganyaga ko ku munsi wabona nka bitatu cyangwa bibiri usigaye ugenda ugataha uko nta n'amafaranga ijana ubonye muri biro murakira nk'abangana urebye ugiye kujanisha mu mibare bisigaye biri nko kuri mirongo itatu ku ijana urumva ko byagabanutse cyane abarundi baza mu rwanda nabo bavuga ko mu byo bakoraga batakibona amafaranga uko byari bisanzwe ahanini ibikomoka ku mwuka mubi uri ku bihugu byombi jewe ndi umufundi umufundi akora ibintu bya electricity eh business zarahisubiye inyuma nka je nsanzwe nkora ibintu by'ubufundi ubu ko twashobora kuba turonka ubuzi mu Burundi ubu si cyane kubera ubu uye nk'abahora basanzwe babubatsi ntibacubaka neza nk'uko byahora amafaranga twahora turonka twahora tuyabura uwe igiciro bikaduga kumva iby'iki kibazo bisaba kureba mu muhanda kigali kanyaru wari usanzwe urangwamo amakamyo y'ubucuruzi atari make agana mu bihugu byombi ubwo twerekezaga ku kanyaru ku mupaka w'u rwanda n'uburundi guhera mu mujyi wa butare nta kamyo n'imwe y'ubucuruzi twahuye nayo ituruka mu burundi icyakora mu guhindura twasanze imwe yari yambaye purake za tanzania yerekeza mu rwanda yapfiriye nzira abagizweho ingaruka n'ibibazo bishingiye ku mibano irimo agatotsi ku rwanda n'uburundi bifuza ko byakemuka vuba imibereho igasubira mu buryo nk'ibi ngibi ni uko uburundi bwakongera bugashyira mu mutekano abantu tukagumiza tugenderana bisanzwe kubera yuko nibyakomeza gutya ubukene buzakomeza ku mupaka mbese ubukene buzaba ari bwinshi kubera yuko duhahira kubera ibintu bituruka mu mahanga byinjira n'ibisohoka nibyo dukunda guhahiramo cyane twumva ko twagira amahoro twese ari burundu bakagira amahoro nta n'iwacu mu rwanda tukayagira kugira ngo nyine imihahiranire iguma iba- iba myiza mu biganiro aherutse guha itangazamakuru madame mushikiwabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma yavuze ko u rwanda rwategereje ko mu gihugu cy'u burundi haboneka umutekano ubutegetsi bukajya mu murongo bakabona kujya ku meza y'ibiganiro minisitiri mushikiwabo yasobanuye ko u rwanda rwirinze politiki yo guterana amagambo n'u burundi ibibazo nk'ibi byatangiye kwaduka mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka mwaka u rwanda rubarura impunzi z'abarundi ku butaka bwarwo ziri mu bihumbi mirongo irindwi ariko bagira ubusa ijwi ry'amerika ku kanyaru ku mupaka w'u rwanda n'uburundi turacyari mu rwanda tukivuga kandi ku kibazo cy'imibereho y'abantu n'ubukungu ikigega mpuzamahanga cy'imari fmi mu gifaransa ni imf mu cyongereza kivuga ko ubukungu bw'u rwanda buzazamuka ku kigero cya gatandatu ku ijana aho kuba karindwi ku ijana nk'uko byari byarateganijwe ibi byatangajwe ejo kuwa gatatu mu kiganiro impuguke za fmi zahaye itangazamakuru ziri kumwe na minisitiri w'u rwanda ushinzwe imari n'igenamigambi ni inkuru tugezwa na mugenzi wacu asumuta kabuye ari i kigali mu rwanda ikigega mpuzamahanga cy'imari fmi kiravuga ko iri gabanuka rizaterwa ahanini no kuba ibiciro ku masoko mpuzamahanga byarahungabanye bikagira ingaruka zikomeye ku byo u rwanda rwohereza mu mahanga birimo amabuye y'agaciro raporo yari iherutse yashyizwe hanze n'ikigo cy'ibarurishamibare mu rwanda igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ubukene bwagabanutseho gatanu n'ibice umunani ku ijana bivuze ko bwavuye kuri mirongo ine na kane n'ibice icyenda ku ijana bukajya kuri mirongo itatu n'icyenda n'ibi- n'igice kimwe mu mwaka wa bibiri na cumi na kane ubushakashatsi bw'iki kigo bwagaragaje ko ubukene bukabije bwagabanutse aho bigaragara ko bwavuye kuri makumyabiri na kane n'igice kimwe ku ijana bukagera kuri cumi na gatandatu n'ibice bitatu mu gihe kimwe gusa iyi mibare ikinyamakuru france 24 mu nkuru giherutse gutangaza kiravuga ko ari ibinyoma ngo u rwanda rwayikoze hagamijwe kugaragaza ko ubukene bwagabanutse mu gihe ahubwo iki kinyamakuru kivuga ko bwazamutseho gatandatu ku ijana iki kinyamakuru kivuga ko amakuru cyahawe na profeseri philippe regensi umwarimu muri kaminuza mu bubirigi agaragaza ko habayeho kubeshya cyane kuri iyi raporo y'uko ubukene buhagaze mu rwanda u rwanda biciye mu kigo cy'ibarurishamibare rwamaganye cyane iyi nkuru ya france 24 ruvuga ko ibiyirimo bidakwiye kwizerwa kuko ari ibinyoma nk'uko byashyizwe ahagaragara n'umuyobozi w'iki kigo cy'ibarurishamibare mu rwanda bwana yusufu murangwa yavuze ko hatabayeho guhindura mu gusobanura uko ubukene mu rwanda buhagaze minisitiri w'imari n'igenamigambi ambasaderi claver gatete mu kiganiro yahaye itangazamakuru yamaganye cyane ibyatangajwe n'iki kinyamakuru gusa avuga ko kwifashisha umwarimu wo muri kaminuza yo mu bubirigi philip regensi nk'impuguke kuri minisitiri gatete ngo abone ari politiki so kuri ibi ngibi rero nta kintu- ntabwo niyo mpamvu navuga ko tutavanga politiki eh, na- n'akazi kacu kubera ko uriya mugabo uriya muprofesa regens arazwi urwango afite ku rwanda rurazwi ibyo yanditse byose birazwi ntabwo ari kubishakira kure rero ntabwo ari we wakwigira expert ngo aze kurusha isi yose yari isanzwe ikora aka kazi eh, kajyanye n'uburyo statistics zishyirwa hamwe so ahangaha rero ntitubivange kuko akazi ka gakorwa na methodology byose bi- biragaragara bira- byashyizwe ahagaragara ku buryo byo byivugira ubwabyo ku kuzamuka k'ubukungu bw'u rwanda bikomeje kuvugwa mu gihe uganiriye na bamwe mu baturage bakomeje kugaragaza ko ubukene bubugarije nta munsi y'urugo ntaho mpinga ni ikibanza intambwe z'ikibanza gusa turya twaciye inshuro ibibazo nk'ubu umuntu aba yabanjira akajya guhengereza udufaranga gutyo ku mwaka ushize barahinze bayegizegitifu baraguruka ati nimuhinge turahinga ku ngufu izuba riraza riratwika mbega sinzi ukuntu nabikubwira ubundi kubaho burya ari nu- nu- kubaho mbega bivu- bituruka mu ma- mu mbaraga z'imana imibereho yacu iba igoye ko ubona umuke- u- ukurushije ubushobozi ukagenda wamukuburira wamumesera ese ari umuntu ufite iyo sambu ukamuhingira akaguha igihumbi kugeza saa sita ariko nyine singira aho mba mparanzerera nuko leta ivuga ko umwaka ushize u rwanda rwashyizwe ku mwanya wa kabiri ku mugabane wa afurika mu bihugu bikora neza ubushakashatsi inama nk'izi zireba iby'izamuka ry'ubukungu ziba buri mezi atandatu inama itaha iteganijwe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
dukomeze amakuru tugana mu burundi indwara ya sinizite ku bayizi ikunda kwibasira abantu benshi ariko bamwe mu bo yibasira basa n'abatumva ko ari indwara mu by'ukuri mugenzi wacu oriane itangishaka yavuganye na dogiteri leonard bivahagumye uyu yanonosoye ibijyanye n'indwara zo mu matwi mu mazuru no mu mihogo akorera ku bitaro bya rwakarede i bujumbura mu burundi kandi ni umwarimu mu gisate cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi hano dogiteri leonard bivahagumye aratangira asobanura uko iyo ndwara ya sinizite iteye Eh, sinizite ni indwara ubwa mbere ho yiswe mu gifaransa ni indwara yo guhishira ifatira mu dusaho twitwa amasinisi utwo natwo n'udusaho umuntu wese asanganywe ngaha mu maso no mu mutwe Eh, hariho udusaho tubiri turi aha munsi y'amaso hejuru y'amabwena ni kuvuga dukuru dukuru iyo umuntu arwaye aho hantu bavuga ko ari sinizite maxillaire hakaba n'udusaho turi ngaha mu ruhanga tubiri natwo nyene bita amasinis fronto natwo umuntu aturwaye bavuga yuko afise sinusite frontale Utwo- nitwo dukuru dukuru tune utu two munsi y'amaso na tubiri turi hejuru y'amaso mu ruhanga ariko rero hariho n'utundi duto turi inyuma y'amaso hari utwo bita etmoide na na sphenoide Mm, urumva utwo dusaho rero turagira infection nk'uko bivuze kugira ngo turware Mhm.
ni uko duterwa ni- n'imigera imigera yaba imigera ijya yo mu bwoko bw'amabakiteri cyangwa ubwoko bw'amavirusi biterwa n'ama- n'imigera ahanini Nti- nti umuntu ntiyavuga ngo turabyimba turahishira kuko n'udusaho kumbure hakajamwo ibintu bijya bi- biteye nk'ibiseru byo mu zuru kuko n'utuntu dusanzwe dufitaniye imigenderanire n'umuzuru ariko bishobora guterwa na inflammation atamigera cyane cyane nk'iyo umuntu yavogerewe n'ibintu aba yahemye eh, biba bitamumereye neza ari ni bimwe bita benshi bavuga ngo ni allergie iyo iba ari sinusite allergique ariko igihe nka cyose iyo ndwara ihera mu mazuru hanyuma igafata utwo dusaho kubera bifitaniye imigenderanire gake irashobora kuva no ku ndwara yo ku menyo hariho abantu bandura sinusite byavuye ku ryinyo riba ritobotse hanyuma bakarihoma maze hakagira ikintu cinjira muri sinusi twa dusaho turi hagati y'amenyo n'amaso niko novuga aha hejuru y'amabwena umuntu nawe nyine akagira sinusite yego Mhm. siniziti irashaka kumenya nka allergie y'abantu bidoga yuko bafite amalerji menshi ugasanga indwara ya sinizite n'amalerji bisa naho bisa bitandukaniye izo ndwara zibiri zitandukaniye allergie cyangwa sinizite allergie na sinusite aho zitandukaniye urumva yuko sinusite ari indwara ifatira muri utwo dusaho two mu maso twitwa amasinus ariko allergie ni indwara twokwita nko mu kirundi twokwita kuziranirwa tuvuge I- ite- ifatira aho hose iyo yo ntifatira mu bihimba by'ihemero gusa ni indwara allergie iterwa n'uko umubiri w'umuntu uba utahuje n'ibintu bimukikije ibyo yariye o, ibintu aba yanyoye ibyo yisize ibintu biba byamuteye umuntu yabihemye cyangwa ibyamukoze ku rukoba cyangwa ibyo bi- biba bibana biraterwa n'ibintu byinshi ibintu bitumuka umukungugu ibitumuka biva ku mpuzu cyangwa ku- ku mashugwe aho niho bitaniye na sinizite kuko yoyo ntifatira aho gusa irashobora gufata ku mubiri urabona nk'umuntu agahurira ku mubiri umuntu akabyimba ku mubiri cyangwa ku munwa umuntu akiyagaza urumva aho si mu masinisi umuntu aka- agashobora gufatirwa no mu maso akibyiringira kandi ariko kubera bishobora kwiyerekana no mu bihimba by'ihemero bijyanye no ku no kwasamura no kw'amazuru azibira no kugira agaseru kaba kisesa nk'amazi A- abantu barashobora guca babyitiranya na sinizite mbere na- kan- nantagiye abantu barwaye allergie baca bavuga ngo barwaye sinizite ariko igihe cyose ntibari sinizite aba ari allergie yiyerekaniye mu bihimba by'ihemero hari aho hata- haba hatarwaye amasinus nk'atari sinizite aba arwaye mu zuru gusa icyo twakwita rinite ibicurane Mm. iyo ivuwe neza irakira ari allergy umuntu bamuhaye imiti biramera neza mwa kubera yuko ari allergy ibiterwa n'ibintu bikikije uwo muntu cyangwa ibintu bidahuza n'umubiri wiwe icyo gihe ibyo bintu biri ngaho o, umuntu naho amera neza ntushobora kwemeza yuko indwara itazogaruka Mhm.
ariko sinizite ubwayo iyo bita sinizite yayandi twabibwiye yuko kenshi iterwa n'imigera ijya irakira ntabwo yandura na gatoyi ngo umuntu arasangiye n'uwundi ariko ikiriho ni uko usanga bivanye n'indemanwa y'umuntu ibyo bita amajene cyangwa genetike harimo agace gatoya y'uko uko umuntu usanga arwaye allergy bijya byo kuziranirwa usanga mu muryango wiwe bishobora kugaruka kenshi Ama- ibizamini bakora kugira ngo bamenye ko ari sinizite neza na neza bimeze bite aha mu bihugu by'iwacu ngaha mu burundi barakoresha ibimenyetso examen clinique bita gupima k'umuganga ata- badakoresheje ibipimo bindi kubera hariho uburyo tudafise umuntu abo- ariko umuntu abonanye n'umuganga akabona uko indwara ya- imeze umuntu araheza akamubwira akamenya yuko ari allergie cyangwa ari sinusite igivuye kuri biriya bindi by'imigera Mm.
ati umuntu yo kwi- yo kwikingira gute Mhm.
nababwiye ko iyi ndwara ihera ku bicurane umuntu yo kwikingira ibicurane cyangwa yabirwaye akoza n'ingoga mu mazuru atarinze gukoresha imiti mponyamigera kugira ngo ntibihave bitabijamwo imigera y'amabakiteri kumbure bihave bivamwo sinusite umuntu abigenza gute iyo adafise amafaranga yo kuja kwa muganga yifuza koza amazuru Mhm.
arashobora gufata amazi agashiramo umunyu Mm.
aka- akajojotereza mu zuru nu- nugira ngo yoze ibicurane ni nka kurya umuntu yimyira hanyuma agaheza akoza kugira ngo ntiyagire imigera igu- iguma eh, mu zuru
inshuti kandi mukomeje kutwumva mu kanya gato turaba ducumbitse gato cyane ibiganiro byacu ariko mbere y'uko njyewe mbasezeraho reka tubibutse inshamake y'amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya
abantu mirongo itatu na babiri nibo basize ubuzima mu isanganya ry'indege ryabaye ryo ku munsi wa gatatu muri sudani y'amajyepfo iyo ndege ya sudani y'epfo yakorotse imaze umwanya muto ihagurutse ivuye ku kibuga cy'indege cya juba abategetsi ba sudani y'epfo bamenyesha ko harokotse umwana umwe mutoyi yari muri iyo ndege Indi isanganya y'indege amakuru atangwa n'abategetsi ba leta z'ubumwe za Amerika amenyesha ko ya ndege y'Uburusi iheruka kugira isanganya muri Misiri yoba yatezwemwo ikibombe umwe muri abo bategetsi yamenyesheje ko yamenyesheje ejo kuwa gatatu ko umuhari w'iterabwoba wa leta ya Islamiste woba uri inyuma yavyo mu gihugu cy'ubuganda umugwi ujejwe gutunganya amatora mu buganda umenyesha ko uno munsi wa kane uhava ukoranya abakandida bashika umunani ba- batanzwe n'imigambwe yabo guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yo mu mwaka uza muri ico gihugu intumbero y'uwo mubonano ngo ni ukubategura kugira bakinge imishamirano ishobora kwaduka hagati y'imigambwe mu gihe cy'imyiyamamazo cyane cyane mu gihe byoshika imigambwe igahurira mu kibanza kimwe mu mwanya umwe iyo myiyamamazo ikazotangura itariki icenda z'uku kwezi abategetsi bo hejuru mu bya diplomasi muri leta z'ubumwe za amerika bamenyesha ko ibitero mirongo umunani na bitanu ku ijana gushyika kuri mirongo icenda ku ijana uburusiya bwagabye mu burusiya bwabitumbereje abarobere barwanya leta
turagushimiye cyane aloyizi bigirimana kuri ayo makuru ngiye kutwibutsa muri uyu mwanya nshuti mwese mukomeze kumva radiyo ijwi ry'amerika kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese nongeye kubashimira mukomeze kandi mugira ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije rwaruka namwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika indwara y'urukushi iravugwa igakira abantu bagera ku miliyoni mirongo ine ku isi bari bamaze gukira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri nk'uko biri mu cegeranyo cyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ku bijyanye n'iyo ndwara c'ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi oms vyongeye abana baharugwa ku miliyoni cumi n'umunani baravuwe iyo ndwara y'uruhumyi iterwa n'urukushi ivyo vyashobotse ku bw'amasekeza yo kuyigwanya nk'uko ishirahamwe oms ribandanya ribimenyesha ukuvura igitigiri kinini c'abagwaye urukushi gutuma abandi batayandura mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe mu burere cumi na bubiri bugize umugabane wa amerika cumi muri bwo nta muntu yarakiyigwara bivuye ku miti ivermectine nk'uko oms yabishize ahabona mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu muri rusangi ukuvura indwara y'urukushi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere harimo n'uburundi nikuratera imbere n'ikimenyamenya abayigwaye baguma biyongera ku bw'ibyo oms ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi rihanura amareta gutegekanya uburyo bwiharije mu kuvura abanyagihugu tumenyeshe ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri miliyoni z'ababa ijana na mirongo ibiri ku isi ari bo baharugwa ko bashobora kwandura iyo ndwara mu myaka cumi ibice mirongo icyenda na bitandatu ku ijana by'abo bantu baharugwa mu mugabane wa afurika nk'uko biri mu cegeranyo cy'umugambi wishinze kurwanya indwara y'urukushi muri afurika apoke tumenyeshe ko indwara y'urukushi gushika uno munsi itararonka urucanco rubuza ko abantu babandanya bandura nk'uko muriko muravyumva mu kiganiro cacu c'uno munsi turabira hamwe ibijanye no kuvura indwara y'urukushi kuri mikro muri kumwe na jewe ala ive irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco rwanyukira mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo ku gasozi kayange muri komine musigati mu ntara ya bubanza kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira inyifato twogira mu gihe twibonye ko indwara y'urukushi ku mubiri ruganira na mugenzanje haisa liliane inamahoro ni ugukurikiza impanuro umuremeshakiyago yamuhaye agifatwa yoza kwivuza hakiri kare maze kwibona ko ibimenyetso yo kwifata neza akamesura koga neza tugaca tunyarukira kwa muganga bakacaduha umuti wo gupfufaza iyo ndwara yo kuguma twiyaga umubiri wose iyo ndwara y'urukushi tuyibonye ko ibimenyetso umwe ari we wese abifise igihe utiyivuje neza ushobora no gupfa ugapfa imyifato mbona ibereye ni uko nokwirinda kujya muri ayo masoko kuva ubu nkazoguma ndi ahantu heza nyine nk'aho noba mpagaze sisubire gusubira muri iyo myongo n'ayo mashyamba tworeka kwandukiza nk'abandi ntaje ndwaye nk'ibyambarwa by'iwanjye bakareka kujya barabitora
ugufata umuti uko bitegerejwe gutuma indwara y'urukushi itagwirirana ku mubiri byongeye guhagarika igurirana ry'inzoka zo mu nda zisanzwe ziri mu zunyura iyo ndwara nk'uko biri mu cegeranyo cy'umugambi wishinze kurwanya iyo ndwara muri afurika apoke cyo mu bihumbi bibiri na kabiri iyindi mpanuro ni uko umuntu kugira akire neza iyo ndwara bisabwa ko yofata umuti uko umwaka utashe uko bitegerejwe nk'uko oms ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi ribihanura imigera itera urukushi ishobora kuba mu mubiri w'umuntu imyaka irenga cumi n'itanu atabizi iyo ikaba inkurikizi y'uko iba yiyongereye ku buryo bw'uko mu kuyivura bisaba ubuhinga budasanzwe nk'uko abahinga mu by'ubuvuzi babimenyesha duha akanya mugenzanje hayisa liliane inamahoro aduha inkuru yadutohoreje mu bijyanye no kuvura indwara y'urukushi muri komine musigati mu ntara ya bubanza
ndiko ndiyaga irikira motora
indwara y'urukushi iratuma umuntu yiyagaza cyane ni uguha matiyasi umutama wo ku mutumba karehe muri komine musigati twamusanze yicaye imbere y'inzu yiwe ku kirago aho yatwiganiye ko agira ububabare bw'umurengera ukwiyagaza umuntu akoresheje ibintu bitobora uruhu nk'imbugita cyangwa igitiritiri cy'ikigori birunyura ubwo bubabare umurwayi arakomereka mbere akava n'amaraso nk'uko vyama vyashikiye ni uguha matiyasi abandi twayadze batubwiye ko barondera mu bari hafi yabo ababafasha kubagaza yozefu ruri hafi hafi n'uwundi mutama arugwaye avuga ko umukenyezi wiwe ari wamufasha kwiyagaza hatihambya abagwaye indwara y'urukushi batwiganira ko bakumirwa mu kibano nk'uko matakara gahitano amaze imyaka irenga mirongo ibiri ayigwaye abandanya tuyagira n'abamfasha baca ngaho bigendera kubera iki ntibabaye aho se ni kwimotagura hego basi ukutamenya neza ibijanye n'iyo ngwara vyaratumye abifashe batihutira kuja kwa muganga imvo nuko bamwe bibaza ko ari ingwara itaja kwa muganga nk'amibe canke imbaragasa zibarya abandi bakibaza ko ari ingwara idakira nk'imibembe nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baba hafi y'uruzi kajeke ahasanzwe hibonekeza iyo ngwara y'urukushi insiguro y'uko kudasobanukirwa neza ivy'iyo ngwara ni uko bamwe mu bavuzi bo ku mavuriro matoyi badasha bashoka bamenya ibimenyetso vy'iyo ngwara kuko badafise ubumenyi buhagije nk'uko Silivana Bagisye umuforoma wo kwivuriro ritoya ry'Imusigata bivuga kubera tutarakunda kubona abo bantu bafite ivyo bimenyetso niyo vyoshika biratugora kuca tumenya yuko guba ari urukushi twiketse umuntu yagwaye urukushi ca twikora kuba dusumvya ubumenyi umuntu tuca kuca tumurungika ku bitaro vy'ibubanza canke tugashobora guhamagara umwe bari hafi akadufasha kubona yuko uyo muntu ivyo bimenyetso vyo bari vy'urukushi naho biri uko muganga arongoye intara y'ubuvuzi bubanza avuga ko inyigisho ku bijyanye n'indwara y'urukushi zihabwa abakozi bo mu mavuriro mato mato amakuru dukura mu biro by'intara y'ubuvuzi ya bubanza ni uko mu mwaka wa bibiri na gatanu iyo ntara yaharugwamo ibice mirongo ibiri ku ijana by'abantu bafise ibimenyetso by'indwara y'urukushi ibyo byatumye hatanguzwa amasekeza yo kurwanya iyo ndwara uko umwaka utashe aha twovuga nk'ayakogwa biciye mu masekeza yo gutanga imiti asanzwe akogwa buri mwaka mu ngorane zagiye zibonekeza muri icyo gikorwa cyo gukinga ni uko imiti itangwa mu gihe abanyeshuri baba barasubiye ku mashure abakuze nabo baba bafatiriwe n'ibikorwa vyo mu mirima ivyo bigatuma hariho abasiba guhabwa iyo miti nk'uko twavyiganiwe n'umuremesha kiyago Pascal Sinzobakira wo muri komine Musigati amahimiriza arakogwa kandi mu kubwira abanyagihugu kwitwararika kwambara impuzu zifuka ku maboko no ku maguru amahimiriza benayo akogwa cane cane mu banyagihugu baherereye impande y'inzuzi kugira agakoko gatera iyo ngwara ntikabage nk'uko ujejwe igisata kira birabi vy'isuku muri komine Musigati Bernard Ndayishimiye abimenyesha kubona iyo ngwara y'urukushi iri mu mugu w'ingwara zititaweho nimwe mu mvo zatumye isinzikaza abantu ku bwinshi nk'uko bivugwa na Muhire Claude François arongoye igisata cizo ngwara mu ntara ya Bubanza iyo ngwara yo yari imeze nk'iyibagiwe ubu iritawe kubera iriko iravurwa mugabo ahandi ho umugambi wo kuyivura ugitangura yari mu ngwara zititaweho bihagije baragize ivyigwa bararaba basanga iyo ngwara irahari kandi barabona yuko ishobora kugira ingaruka mbi ku muntu cane cane nk'uruhumyi hamwe n'izindi ngaruka mbi kuko ahantu hari iyo ngwara usanga iyo umuntu yasinzikaye ibikorwa vya misi yose yategeza gukora atagishoboye kubikora kubera afata umwanya muremure ariko yiyaga tubamenyeshe ko iyo ngwara y'urukushi igeramiye cane abantu begereye amashamba hamwe n'uturere ducamwo inzuzi nka kaje jeke muzazi mpanda musenyi na nyakadahwe
ishingwa ry'umugambi wishinze kurwanya indwara y'urukushi mu bihugu cumi na kimwe vyo muri afurika y'uburengero osepe ryatumye abato n'abisumbuye barokora ubuzima abantu bagera ku bihumbi amajana atandatu bari bageze ku rugero rwo guhuma bararokotse nk'uko oms yabishize ahabona mu bihumbi bibiri na kabiri abanyagihugu bakwiye kwigishwa kurwanya imicafu itera iyo ndwara ivyo vyobangira akamaro mu kudasubira kuyandura ku bamaze kuyikira ivyo kandi vyoca nko kurwanya inzengaruzi zo mu mazi y'inzuzi canke ayo mu biyaya vyegereye abantu kuko imigera iba yinyegeje muri ayo mazi nk'uko ishirahamwe ryitaho uburimyi ku isi fao ribihanura ku bw'ico gisata ca oni ico baciza ni ukwegereza imiti abamaze gufatwa n'iyo ndwara ku rugero rushimishije kugira ntibabandanye basinzikara ku bijanye no kuvura indwara y'urukushi dusubire mu ntara ya bubanza mugenzanje kaisa liliane inamahoro adushikirize ikiyago yagiriraniye na muganga bonite habyarimana arongoye intara y'ubuvuzi ya bubanza umuganga bonita habyarimana ndabaramukije mwaramutse amasekeza ku bijyanye n'indwara y'urukushi aba mu mpera z'umwaka ari imwe mu ntambamyi ituma mudashikira ibitigiri bikwiye by'abategerezwa gukingirwa iyo ndwara mwebwe ibyo mubivuga kwiki gutegura ayo masekeza bisaba uburyo bwinshi nabwo tugasanga ntibwaje ku gihe abanyagihugu twayaze batubwiye yuko iyo ndwara isa n'iyibagiranywe kandi itavugwa neza cyane ni ukubera iki kwa muganga mu mavuriro asanzwe nta muti wayo uhari utangwaho kuko umuti ufatwa rimwe gusa mu mwaka ni umuti rero utangwa mu isekeza abarwayi barembye cyane kubera iyo ndwara y'urukushi mbega nabo nyine mubavura rimwe mu mwaka bawufata rimwe mu mwaka cyo kimwe n'abandi arembye cyane no kuja mu bitaro araja mu bitaro akavugwa ibyo bikomere by'umwihariko kiretse gufata uwo muti gusa uba yasibye nk'isango ryo gutora uwo muti hariho akandi karyo basura kuronka ko kuronka uwo muti iyo isekeza ryaheze imiti isigaye duca tuyisubiza mu bubiko ntidusubira kurondera abantu batayifashe kuri icyo nyine none nk'uba yasivye iryo sango kandi asanzwe afite ibimenyetso by'iyo ndwara nawe nyine mucamo umurekerano uko nyine abafise ibimenyetso by'iyo ndwara barazi ingene ibabaza baravyitwararika ntibashobora kureka kuwufata mugabo hariho umuntu kumbura avuga ati jewe siho nari je nari mfise ingorane zicanke ziriya naho isekeza ryoba ryaraheze twovyiga muganga bonito havyarimana murongo w'intara y'ubuvuzi ya bubanza ndabashimiye namwe ndabashimiye cyane
arakoze hayisa liliane inamahoro kuri ayo majwi n'icyo kiyagwa dushikirije tumire amate gato mu kumviriza akaririmbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kuvura ingwara y'urukushi gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
ni kubera ko ibimenyetso by'indwara y'urukushi bidashoboka byibonekeza kubera iyo umuntu ayanduye ijya migera ni ukuvuga tuya tuyoka dutoya tugenda kwinyegeza munsi y'uruhu tukamara igihe hagati y'umwaka canke imyaka ibiri kugira ibimenyetso by'ukuri vyibonekeze nabwo nyene ni ukuvuga ko buba bwakuze indani munsi y'uruhu mbaza ndakwishura
hoba hariho urujanjo rw'iyo ndwara y'uruhoshi mu bice bitandukanye by'isi aho iyo ndwara yibonekeza na cane cane aho kajya gakoko gatera ingwara y'ukushi bita indiragutumba itsimbataye umuntu wese baramuha umuti wo kumukingira iyo ndwara
mbaza ndakwishura
je nashaka kubaza ingene mu gutanga irya miti y'urukushi baraba uburebure bataraba imyaka ugasanga umuntu w'imyaka cumi afashe imiti isumba iy'uw'imyaka mirongo itanu kubera barabye uburebure umuti w'urukushi ariwo bita ivermectin uwo muti ni binini ufise igipimo kiri hagati ya ijana na mirongo itanu n'amajana abiri ya mikorogama mu kuwutanga rero baraba ukuntu umuntu abangana ni ukuvuga bafata uburebure n'ibiro by'uwo muntu mu kubirondera bafata uburebure bakabugabura n'ibiro bagwijije kabiri baraheza bakaronka ukuntu umuntu angana niho baheza bakamenya ibinini bingahe bamuha nico gituma rero iyo umuntu usanga ari muremure atwara ibinini byinshi kurusha wa muntu apima imetero nkeya
gwaruka ntimurambigwe n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
mbega irandukira musangiye ibyambarwa n'uburwaye indwara y'urukoshi oya indwara y'urukushi ntiyandukira umukozeko mugasangira impuzu mukaryamana ku gitanda ntiwandura indwara y'urukushi mbaza ndakwishura
iyo umuntu yafashwe n'iyo ndwara hajya ariko ariyagaza yiyagaza n'imbugita canke nk'iritiri n'ubundi umubiri uguma wononekara kwa kundi kiyagisha amatafari akiyagisha amabuye akiyagisha iki n'imbugita urumva rero twashaka kubaza ko yokwifata hejuru y'irya miti y'urukushi baratanga imiti yo kugabanura kwiyagaza iyo ayinyoye neza birakira neza mbere no kwiyagaza bikagenda biragabanuka ku munsi ku munsi gushika n'aho bihera koko mbaza ndakwishura
bigenda gute iyo ndwara ibabaza umuntu ku rukoba ariko amaze gusinzikara igaca itera uruhumi ingwara y'urukushi nivyo yiko- yibonekeza ku rukoba ariko munsi y'uruhu haba hari ibintu vyinshi biriko birononekara na cane cane yuko iryasazi bita indiragutumba ni ukuvuga ihejeje kumutera imigera itera ingwara y'urukushi ica igenda kwinyegeza munsi y'uruhu ni ukuvuga indani mu mubiri bikagwirirana hanyuma haciye iminsi biraheza bikaja hamwe bikagira ibivyimba munsi y'umubiri ivyo vyimba bigakura bigaheza bikameneka iyo bimenetse rero birekura imigera mitoya ica igenda igakwiragira mu mubiri biciye mu maraso rero ayo maraso akaca atwara ya migera mu bice bitandukanye by'umubiri na cane cane mu maso ya migera rero ikaca ija mu mbonero aho ijisho rero rica rigenda buhoro buhoro rirononekara
ikiganiro ni kira cy'ijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
kugira uyo muntu iyo ndwara y'urukusha yikire ko twubakanye n'uyo twomufasha gute areke kuguma ashavura gose hajya ariko ariyaga ni ukumutahura ni ukumuherekeza naho nyene kuko urashobora gusanga yiyagaza ariko ntaje kwa muganga ukaca umuba hafi ukamubwira uti nge tuje kwa muganga ya miti basabwa ukamufasha kuyimusigira mbaza ndakwishura
mba muganga umukenyezi yibungenze arwaye urukushi ntashobora kwandukiza umwana ari mu nda oya ntamwandukiza kuko murazi yuko umwana ari mu nda ubwa mbere aba ari mu gitereko kwa nyina hama ingwara y'urukushi rero ntirindi ishika muri bya bice bigizwe igitereko c'umukenyezi n'ukuntu umwana aba ari mu gitereko agakingirwa n'ibindi bintu bitandukanye arakingirwa n'izo ngwara z'urukushi mbaza ndakwishura
mbega uwanduye iyo ndwara y'urukushi arashobora kwizera ko akiri umuyabaga arashobora kwizera ko azoronka uwo bazubakana atangorana ego cane arashobora kwizera kuronka uwo bubakana kuko aba yamukunze akamukunda uko ari hama iciza nuko muri iyo ngwara azomuherekeza kugira nawe areme ko iyo ugwaye wenyene n'iyo ugwaye ufise uwukuba hafi biratandukanye
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu duhe ijambo abanywanyi bacu tiyeri w'igitega yatwandikiye avuga ati ndabaramukije muganga ngwaye hepatite b abandanya avuga yuko hari igihe yigeze kwipimisha umugera wa sida basanze atamugera wa sida afise akabaza ati ni hepatite iba yaduze hama ikagabanuka biva kuki muganga anita munyana duhera inyishu uyu munywanyi inyishu nziza baguhaye ni uko babonye yuko umugera wa sida atawugendana ariko wiyubare iyo uranguye amabanga mpuzabitsina n'umuntu utazi wamwe witwararika gukoresha agafuko ikindi naco gatiyeri ni uko wunye hariho ibipimo bishobora kumenya urugero rw'imigera ya hepatite b iri mu mubiri wawe uraheze ukegera umuganga mukabiyaga bishobotse akagutuma ivyo bipimo bitandukanye
uyu ndi yatwandikiye ni egide ndayishimiye yifuza kumenya ko indwara ifatira mu mwanda muto bita mu gifaransa infection urinaire ko yo bifitaniye isano n'iyo mu mafyigo ashishikara abaza ikiyitera ko kandi yo bikira muganga anita duhera inyishu egide ndayishimiye ejide ubwa mbere infection urinaire iterwa n'udukoko tutabonwa n'amaso yacu bitwa amabakiteri hama ikindi ca kabiri iyo uyivuye neza ni ingwara ikira ati mbega irafite isano n'amafyigo ego cane murazi yuko amafyigo yacu ariyo ahingura umukoyo wacu kugira uheze uyatware muri agasaho k'umukoyo hama umuntu agashobora kwihagarika rero birashika yuko aho iyo migera igiriranye mu gasaho k'umukoyo iyo umuntu atayivurije neza canke bivuye ku izindi ndwara zitandukanye ushobora gusanga ya migera iduze muri ya miringoti hama amafigo agaheza agategwa n'iyo migera niho ushobora gusanga umuntu bagwaye indwara ikomeye ariyo bitwa pyelonephrite mu kirimi c'igifaransa umuntu agaheza agasinzikara cane gose
turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga anita munyana zigize ico zibafashije nk'uko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga isiguro ku myibutse ya ba sokuru uno musi uvuga uti uja gukira ingwara arayirata bikubwiye iki nuko nogenda kwa muganga nkamwiganira ingene bimeze hama akampima akandabira ibinini bikwiranye n'iyo ndwara
bikubwiye iki
ukuvuga yuko wajyanye iyo urwaye udashobora kukigana kwa muganga urashobora kubaza nk'aho mubana hari igihe usanga bazi nk'imiti y'ikirundo bagashobora kugufashamo hama byose mu miti y'ikirundo ugaca ushikira muganga
bikubwiye iki
mu gihe wowe urwaye urashobora kwegera nk'abantu nyene mu kibano ukababwira ikingene urwaye bakagufasha kuguha impanuro ndetse bakakwereka n'ukuntu ushobora kuja kwa muganga arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye no kuvura indwara y'urukushi shimiye hayisa liliane inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara kw'ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobas gmail akaburungu com canke mutwandikire kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icenda ijana na mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo indwi na gatandatu amajana abiri na gatatu amajana indwi na mirongo icenda kuri mikro mwari kumwe na jewe alain ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
ndebe mwishi wanjye utari kuragota nta mugore ananira umugabo Hmm? yamwitumye oya ntibishoboka ntukunanira gute uramuhendahenda ukamuha utuntu ha? ukamuyagira neza utuntu tw'utugugu Eh, aha kandi na wewe nta byawe
burya mesi ibyigwa ntibingora cyane gusa nuko hari abaprofe bamwe bamwe bari komplike kandi najye ndamutse nje nuhava nsanga atari ihuri Ese wari uzi ko bose bameze neza nka jewe nawe ushaka abanyagumako Mm.
atari jewe ndayaguha nk'ibyimeza kuzanaho Eh.
uzovugana kuri forest sawa eh?
bakunzi ba sitidiyo ijambo mugihe gora mukurikira igikino kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba
sitidiyo y'ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago ca politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'imana kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kuri radiyo ijwi rya amerika
iryo ijambo ya set for common ground irasubiye kubaha ikaze
Miss Third Ward, your first question What is your aspiration in life?
Oh, my aspiration in life would be to be happy.
Mama said, You're a pretty girl. What's in your head? It doesn't matter. Brush your hair, fix your teeth. What you wear is all that matters. Just another stage. Imagine the pain away. This time I'm gonna take the crown without falling down, down, down. Blonder hair, flat chest, TV says bigger is better. Soft beach, sugar free, Vogue's ass, thinner is better. Just another stage, pageant the pain away. This time I'm gonna take the crown without falling down, down, down. Breathe. surgery.